iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi bacu n'ikaze mu makuru tubafitiye muri kano kanya turahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyize bigirimana aloyize waramutse gute
naramutse neza diane hano muri amerika inshanshu za covid cumi n'icyenda ziherutse kwemezwa gukoreshwa n'ikigo cya amerika kijejwe kwemeza imiti n'ibifungurwa fda zakoranirijwe mu gisagara cya karamazu muri leta ya michigan ejo ku munsi w'imana aho ni naho zivanwa zitwarwa n'indege mu bibanza byategekanijwe mu mareta agize amerika kugira zegerezwe abanyagihugu umukomisere mu kigo fda stephen han yavuze ko atagihindutse ibikorwa byo gutangura gucandaga bitekanijwe bidatevye kuri uyu wa mbere abakora mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'abageze mu zabukuru basanzwe baba mu mazu y'abasaza bazoba ba mbere bazohabwa igice ca mbere c'incanco hafi miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana icenda abategetsi bakuru bakuru ba leta ya amerika nabo bari mu bakora muri white house nabo bazoba mu muce wa mbere uzocandagwa mu ntango z'iyindwi abakozi begereye perezida donald trump hamwe n'abegereye icegera ciwe mike pence bazoba ba mbere muri amerika bazoruhabwa ibinyamakuru muri amerika bivuga ko intumbero ari ugukinga kugira covid cumi n'icyenda ntizongere gukwirakwira mu biro bya perezida inyuma y'aho byagaragaye ko amanama atari make yabaye yatumye habamwo abandura ibi ni mu gihe amerika yababa abantu ibihumbi amajana atatu bamaze kwicwa n'uwo mugera hamwe n'abarenga imiliyoni cumi na zitandatu bamaze kwandura nk'uko bishyikirizwa na kaminuza john hopkins yaha muri amerika tukiri muri amerika nyine perezida donald trump arabandanya kugumana ibyizigiro byo kongera gutorerwa iyindi manda yo kurongora amerika inyuma y'amatora yabaye mu kwezi guheze mu kiganiro yahaye televiziyo fox news yo muri amerika ejo kuw'imana perezida trump yavuze ko urugamba rutararangira n'aho amasentare yituye atamushiriye aho ashaka abishikirije mu gihe kuri uyu wa mbere intumwa z'abanyagihugu canke koleje elektorale bakorana kugira batore umudemokrate joe biden nka perezida wa mirongo ine na gatandatu wa amerika ibiharuro vya nyuma ku ruhande rwa koleje elektorale byitezwe gushyira imbere biden ku majwi amajana atatu n'atandatu kuri amajana abiri na mirongo itatu n'abiri ya perezida trump college electorale niyo yemeza perezida yatsinze muri amerika muri afurika umushikiranganji wa mbere wa sudani abdallah hamdoke jo ku munsi w'imana yaragize urugendo rw'umwanya muto i addis abeba k'umurwa mukuru wa ethiopia kuganira ku kibazo c'intara ya tigre iyo ntara yabayemwo intambara yatumye ibihumbi by'abanyagihugu bahungira mu gihugu arongoye ca sudani hamdok yavuze ko yizeye ko ibiganiro ari byo bitorera inyishu ibibazo bya politike iby'ubuzima bw'abanyagihugu hamwe n'umutekano kandi bikazofasha kugarukana amahoro ituze hamwe n'iterambere ry'ibihugu byabo hamwe n'akarere urugendo rw'iwe rwari rutekanijwe kumara iminsi ibiri ariko yasubiye muri sudani inyuma y'amasaha make icyatumye acira hagati urwo rugendo nticyamenyekanye umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abiy ahmed we avuga ko uruhagarara muri tigre rwahagaritswe kandi ko bidakenewe ko sudani iba umuhuza wo guhagarika intambara muri nigeria abanyeshuri baharurwa mu majana baraburiwe irengero inyuma y'igitero abitwaje ibirwanisho bagabye ku ishuri ryisumbuye riri muri leta ya katsina mu buraruko bw'ico gihugu ico gitero cagabwe ku munsi wa gatanu mw'ijoro abagikoze bari ku mapikipiki batanye mu mitwe n'igipolisi mu kiringo c'isaha irenga nk'uko umuvugizi w'igipolisi muri nigeria abivuga ibisata vyawo ni biriko birasaba ko impunzi n'abimukira b'abanyevenezuela bahunga ubukene no guhamwa bakingirwa bikomeye igisata cawo nicita ku mpunzi haisel kivuga ko abanyavenezuela babangamiwe ari abariko barahunga ibihe bitoroshe mu gihugu cyabo ibyatohojwe na hsr yerekana ko abantu amajana atanu gushika ku majana indwi bahunga venezuela buri munsi
aruyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza yose nibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nongere ndabaha ikaze ndanabashimira ko mubandanya kumva ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ingingo nkuru nkuru z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo ubu naho u rwanda ruhangayikishijwe n'abanyagihugu bari kubafata minenegwe ikiza ca korona naho ruvuga ko mu minsi iri imbere urucanco rw'ico kiza rushobora kurugeramwo nakongeraho ikindi rero kinababaje cyane kurushaho ni uko muri iki cyumweru twagiye tugira impfu tumaze kugira abantu bishwe na covid cumi n'icyenda mirongo itanu na batandatu nibwo bwa mbere twagira abantu benshi bapfa bakurikiranye mu minsi yegeranye barimo ibyiciro bitandukanye by'imyaka uyu ni muganga ngamije daniel umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu gihugu cy'u rwanda asigura ko ibitigiri by'abahitanwa n'abandura virusi ya korona bibandanya kuduga mu gihugu cy'u burundi naho rumwe mu rwaruka rwarokotse ubwicanyi bwabereye bujumbura ku magenekerezo ya cumi na rimwe na cumi na kabiri y'ukwezi kwa cumi na kabiri nyene mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rusaba ubutungane gukora abakoze iryo bara bakabihanirwa navyo turabigarukako tunabafitiye n'amakuru avugwa mu gisata ca siporo mu karere k'ibiyaga bigaye amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera uno munsi mu rwanda aho ico gihugu gisaba abanyagihugu kutadohoka mu ngamba zo guhangana na virusi ya korona ni mu gihe hasigaye iminsi mike ngo urukingo rw'indwara rugezwe muri ico gihugu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu biharuro bishasha bwemeza ko abandura uwo mugera bakomeje kwiyongera inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi mu kiganiro cyahuje abayobozi banyuranye muri za minisiteri ndetse n'umuvugizi wa polisi y'u rwanda kuri iki cyumweru izi nzego zagaragaje ko muri ibi bihe mu rwanda habaye kudohoka gukomeye mu kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda bituma bayandura barushaho kwiyongera ndetse n'abihitana bariyongera mu matangazo asohorwa na minisiteri y'ubuzima buri mugoroba agaragaza ko imibare y'abanduye muri ibi byumweru bibiri bishize ikomeje kuzamuka aho buri mugoroba haboneka abantu mirongo itanu ubundi mirongo ine kugeza no ku ijana bandura iyi ndwara mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu abayobozi batandukanye bashimangiye ko hakomeje kubaho kwirara kudasanzwe mu kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda minisitiri w'ubuzima agasaba abantu kutirara muri ibi bihe igihugu gishobora kuzakira urukingo mu gihe cya vuba ubwandu nyine muri ibi byumweru bibiri bishize buri kwiyongera abantu kubera ibyemezo byagiye bifatwa kandi byari ngombwa bavanyemo ubutumwa tutigeze tubaha bumva nabi ibintu bumva yuko covid wenda igiye kuneshwa cyangwa se itagikaze badohoka ku mabwiriza bajya mu busabane guhana intera biribagirana mu bacuruzi ni uko bari kuva hano bakajya hanze bakagenda tubasuzumye iyo bari ntawe uzi ukuntu bitwara mu kugaruka bakagaruka nubwo bisuzumisha hari amakuru dufite ko hari abantu basigaye bashakisha ibyangombwa by'ibihimbano hari n'abagiye bafatwa na polisi yuko batanduye kandi banduye dusigaje igihe gitoya urukingo rukaboneka icyo gihe dukwiriye kudohoka mu mezi atatu ari imbere urukingo rushobora kuba rugeze mu gihugu ubu twongeye tugafata ingamba zikaze zo kongera kubahiriza amabwiriza byatuma tugerayo amahoro inzego zinyuranye zari zitabira iki kiganiro zagaragaje ko muri ibi byumweru bibiri bishize mu rwanda hagaragaye abantu benshi badohotse mu kwirinda covid cumi n'icyenda umuvugizi wa polisi y'u rwanda jean bosco kabera yumvikanishije ko hagiye gukazwa ingamba kugira ngo abadohotse babihanirwe mu gihe kingana n'amezi icyenda tumaze tugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza yagiye atangwa atandukanye yo kwirinda iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda nta gihe twigeze tubona abantu badohotse batubahiriza amabwiriza nk'iki gihe ibi rero biragaragaza ko mu by'ukuri hari abantu bisabira ibintu bikurikira bibiri icya mbere barasaba yuko hakwiye gukazwa ingamba zaba ari izijyanye n'amasaha y'ingendo zaba ari izijyanye n'abantu bitabira ibikorwa bitandukanye bya kabiri ni ugukaza ibihano hari ndetse n'abanyura mu nzira zitemewe ndetse n'izo bita iz'ibishokoro ibyo bishokoro ntabwo uzikirimo ushobora gusangayo covid mu gihe dusatira iminsi mikuru ya noheli n'ubunani hari abantu benshi batekereza ko kwizihiza noheli cyangwa se n'ubunani bakabikora mu busabane turamenyesha ko korona virusi itagira noheli cyangwa n'ubunani minisitiri w'ubuzima yatangaje ko usibye kudohoka kwagaragaye muri ibi byumweru bibiri bishize ari nabwo hagaragaye umubare munini w'abahitanwa n'iki cyorezo kwiyongera kw'imibare kurahari nakongeraho ikindi rero kinababaje cyane kurushaho ni uko muri iki cyumweru twagiye tugira impfu tumaze kugira abantu bishwe na covid cumi n'icyenda mirongo itanu na batandatu kuva icyorezo cyatangira nibwo bwa mbere twagira abantu benshi bapfa bakurikiranye mu minsi yegeranye barimo ibyiciro bitandukanye by'imyaka harimo n'abatoya Eh, ikindi ni uko no mu barwayi tumaze iminsi tubona hari abo usanga nta kindi kibazo cy'indwara karande bari bafite yego hari abatarapfuye ni byiza ariko iyo uganiriye nabo bakubwira ukuntu iyi ndwara yabashegeshe ikibazo cya covid kirahari eh, ntabwo ari indwara y'abasaza ntabwo ari indwara y'abantu bafite indwara karande ntabwo yica abantu bafite ibyo bibazo gusa mu bapfuye mu minsi yashize harimo n'abishwe gusa na covid ni ukuvuga ngo wasuzuma wafata dosiye ukareba ugasanga nta kindi kibazo yari afite uretse covid abayobozi banyuranye bitabiriye iki kiganiro basabye abantu gukaza ingamba zo gukomeza guhangana n'iki cyorezo mu rwego rwo kwirinda gahunda yatuma igihugu gisubira muri gahunda ya guma mu rugo minisitiri w'ubucuruzi mu rwanda hakuziyaremye suraya yasabye abikorera kubishyiramo imbaraga niba mu mezi atatu atandatu urukingo ruje ntiruze rusanga abantu barwaye ntawe ukingira umuntu urwaye twaraye tunakoranye ah, n'urwego rw'abikorera psf ngo rwongere rwibutse abanyamuryango barwo na ba rwiyemerezamirimo yuko ubu ngubu atariho tugomba kwirara kandi yuko nubwo tuzi ko ubukungu budufatiye runini kandi bwari butangiye kuzamuka ingamba zo kugira ngo abantu batarwara turinde ah, ubuzima bw'abantu zi- ziri bukazwe kandi ingaruka zibagiraho ni ni nk'izo twabonye mu gihe cya guma mu rugo Ah, ikindi ni uko muzi ubushobozi bw'igihugu cyacu Ah, twashyizemo ingufu dushyiraho kino kigega nzahurabukungu cya miliyari magana abiri nta zindi miliyari magana abiri tuzabona ubu hagize izindi ngamba cyangwa se ubwandu bukomeje kwiyongera nk'ubu ibikorwa by'ubucuruzi bigafunga aho rero niho ntabwo ari ugutera abantu ubwoba ariko ni naho bishobora kugera abantu bakomeje kwirara aba bayobozi kandi bakuriye inzira ku murima bamwe mu baturage bibwiraga ko leta izadohora muri ibi bihe byegereje umunsi mukuru wa noheli no gusoza umwaka ahubwo bavuga ko ingamba zikomeye aribwo zigiye kongerwa imibare itangwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kugeza ubu abantu bangana n'ibihumbi bitandatu magana atanu makumyabiri n'umunani bamaze kwandura virusi ya korona mu gihe ibihumbi bitanu magana inani mirongo icyenda na babiri aribo bayikize naho magana atanu mirongo inani bakaba bakiyirwaye abangana na mirongo itanu na batandatu nibo bamaze guhitanwa n'iyi ndwara asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali rumwe mu rwaruka rwarokotse ubwicanyi bwabereye i bujumbura mu burundi ku magenekerezo ya cumi na rimwe na cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri nyene mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rusaba ubutungane gukora abakoze iryo bara bakabihanirwa ubwo bwicanyi muribuka ko bwahitanye ahanini urwaruka rwishwe rusanzwe mu makartier atandukanye yari yabereyemo imyiyerekano yo kwiyamiriza umuhisi perezida pierre nkurunziza hari mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abarundi bahungiye mu rwanda ku munsi wa gatanu baributse abaguye muri ubwo bwicanyi ibindi tubibaza mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru yabidukurikiraniye
inkuka y'imisa niyo yatangura igikorwa cy'iminsi ibiri cyo kwibuka abarundi baguriyemo urwaruka biciwe mu gisagara ca bujumbura ku magenekerezo ya cumi na rimwe na cumi na kabiri ukwezi kw'i cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu abo barundi bahungiye mu rwanda cane cane i kigali basavye imana ko atamaraso yosubira guseseka mu gihugu cabo gerve nibigira ni uwo mu mashirahamwe yigenga ari mu bateguye ico gikorwa cyasabye imana kugira ngo yakire iyo mitima y'abantu bagandaguwe hama dusabe n'u Burundi yo mu dusoje gukira dusoje kuronka amahoro hama dusabe kandi yuko ibyabaye mu Burundi byasubira kuba eh, kugira ngo imana ariyo mushobora byose ishobora gusabira eh, abagandaguwe bonyamaswa abo uyu munsi batuntujwe no kubona bat- babuze ababo ariko uyu munsi ntamwaze aho bahambwe bicanye eh, ndengabutungane iyo minsi ibiri ni ntibagirwa ku barokotse ubwo bwicanyi nk'uko bavyibuka amakambi ane ya gisirikare yarahejeje gutegwa n'abo umuvugizi w'igisirikare w'ico gihe yise abagizi ba nabi aba basore biganiye ijwi rya amerika ko icabatangaje ari uko abenshi bishwe ari cane cane urwaruka rwo mu makartiye nka nyakabiga cibitoke musaga n'ahandi ahasanzwe ata makambi ya gisirikare ahari ku bwabo ayo makartiye yazize ko ariho habereye imyiyerekano ikomeye yo kwiyamiriza ukwitoreza ikindi kiringo kuri nyakwigendera perezida petero nkurunziza kubera umutekano wabo twabisemo iburo na faransa turahindura n'amajwi yabo aho binjira bagasanga abantu baricaye aho babuze icyo bakora bagakubita abandi bakabasaba amafaranga bakabasahura arankubita rya kurose y'inkoho ayikubita mu mutwe baca bankwigira hasi bambwira mwambwa z'abatusi ngenge babeshe ko eh, inkona yaruzwa ngenge babeshe ko igihugu muzogifata reka tubereke bifuza ko ubutungane bwokora maze abakekwa bose bagakubitwa intaye mu gahanga Eh, kwifuza ko ubutungane bwakora cyoco ntawe utacifuza ntawe utacifuza kuko eh, ibyabaye novuga ko eh, bwari ubwicanyi atanotinya kugeranya n'ihonyabwoko eh, ryakorerwa cane cane abakiri bato mu bwoko bw'abatutsi Colonel Gaspar Baratuza umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi w'ico gihe yatangarije ku iradiyo y'igihugu ko abasirikare n'abapolisi b'igihugu bishe abantu barenga mirongo umunani abandi hamwe n'ibigwanisho vyabo bitari bike birafatwa igisirikare camenyesheje ko civunye umwansi yari yateye amakambi yamara kubwo baharaniye agateka kazina muntu nk'urunani rw'abashimwamanza kavib igitigiri c'abishwe ni kinini kuruta ngaho metre Diodone Bashirayishize atwara urwo runani kavib aratubwira ibiri mu matohoza bakoze umugwi w'abantu bo mu nzego zijejwe umutekano baciye birara mu- muri ayo makaritiye bagiriza ko arimwo abanyagihugu biyamirije ikiringo ca gatatu batema batongora eh, hari abapfasoni bafashwe ku nguvu eh, kuri ico gihe imbere y'abana babo hari na benshi banyurujwe batwara gufungirwa ahantu hatazwi igitigiri kiragoye kuko mwo kwibuka ko mu gatondo ka kare eh, imodoka za meri ya bujumbura itangura gupakira izo- ivyo biziga bija gutabwa mu binogo rusange ivyari vyimbwe hirya no hino Eh, igitigiri kivugwa n'abantu bari hagati y'amajana atatu n'amajana atanu avuga ko mu madosiye arenga ibihumbi bibiri y'ivyaha vyakozwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amaze gushikanwa muri sentare mpuzamakungu mpana vya sepeyi harimo n'ayerekeye ubwo bwicanyi yatwawe n'abashingwamanza batandukanye harimo n'abo muri kavibe Eh, barashoboye kubonana n'abantu batari bake bajejwe iby'agateka ka zina muntu eh, barabiganira iyo babonye bamwe bamwe bakaba bafise n'ivyemezo hariho ibyo twashoboye kuronka twarabishikirije sentare mpanavyaha mpuzamakungu Eh, twibaza yuko bazobandanya bakabikora ko itohoza ryimbitse eh, abakoze ivyo vyaha bagakubitwa intahe mu gahanga
ku munsi wa gatandatu ari wo wagira kabiri abo barundi bahungiye mu rwanda cane cane i kigali bibuka ababo mu gisagara ca bujumbura naho hariko harabera imyiyerekano yatumweko n'amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu irwane yo gushima ko inama y'umutekano y'ishami mpuzamakungu oni yakuye uburundi ku rutonde rw'ibihugu biri mu ruhagarara abari muri iyo myiyerekano ibujumbura bagirije mu ndirimbo zabo abo bishwe hamwe n'abarokotse mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ko bari abashaka gutembagaza ubutegetsi pierre claveni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
ayavugwa mu gisata ca sport ubu naho mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi ejo kwa mungu niho hasozerwa indwi igira ya cumi na kane imigwi ya musongati na mesaje ngozi iheruka gusezererwa mu nkino za afurika ikaba yararonse intsinzi muri ino ndwi mugezi wacu desire hatungimana atubwira ibindi indwi igira ya cumi na kane y'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi yasozewe n'urukino rwahuje kuri stade urukundo ibuye umugwi wa mesaje ngozi warumatse wakira interstar mesaje ngozi iheruka gusezererwa mu nkino za afurika z'imigwi yabaye iya mbere iwabo niyo yatahukanye intsinzi y'igisindo kimwe ku busa bwa interstar umugwi wa rukinzo nawo wanganije na les elephants igisindo kimwe ku kindi umumenyereza wa rukinzo amenyesha ko yabuze amahirwe ariko akemanga ko umunyegori wa les elephants yabigizemo uruhara sindiko ndigenza neza no kuronka inota rimwe no gushimana kuko urabona ko imigwi iyo igomba kumanuka burya iba igikomeye cyane kandi nibaza ko ikoresha inguvu nyinshi kugira irabe ko yoheza fazare iri mu ivuye muri bariya bibanza nibaza ko tuvuga ngo ni inguvu ziba zagabanutse si inguvu zagabanutse na gatoya kuko nibaza ko abakinnyi ariko cyane b'abandi nyene ariko murabona nk'uno munsi ko ibintu twavuga ati twabuze shansi kuko ekipe eh, rayidomiye dezem parti ariko barose okazi imwe korone ni goli ariko tutaronse okazi nyinshi nibaza ko ntiwari umunsi wacu mu mugwi wa reserefa hoho bamenyesha ko bari baje bashaka amanota atatu ariko umumenyereza w'uwo mugwi arashima iryo nota rimwe baronse kwihangira ari ku minota atatu ariko kumbure haba uturere ku bakinnyi bamwe bamwe sana sana ku bakinnyi b'abataka ariko natwarutse amakaziyo menshi twarutse amakaziyo atari make biraho bitsinda ariko mu mupira ni uku ni uku ibyo wateguye isuku kuzama bigenda iminsi yose ihangirye ariko dutsinda match zitatu iya mbere twarayitsinze turegarije nibaza ko n'ubihanga atari yayi nyine nibaza ko turonka amanota atatu nibyo twifuza kuri bumamura mu zindi nkino zabaye egre noir yanganije na kayanza united igisindo kimwe ku kindi musongati itsinda bujumbura city ibitsindo bine kuri bibiri burundi sport dynamique inganya na vitaro ubusa ku bundi nayo bumamuru ikaba yatsinze flambo du centre ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino na gogo gusiganwa n'amagare kuri uno wa gatandatu haratunganijwe amahiganwa muri komine ya mwumba mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi arnaud patrick ry'umugabo arongoye iryo shirahamwe amenyesha ko intumbero zari zibiri intumbero yo kugira turonke imikangara ishobora kugira gusiganwa ku makinga ya kurse donc detection de talent muri iyo ntumbero rero twateguye ihiganwa ry'imikangara ifise hagati y'imyaka cumi n'itanu n'imyaka cumi n'indwi batatu ba mbere mu bigeme na batatu ba mbere mu bahungu tuzaba tubajyana muri centre d'entraînement yo mu gwegura kugira bige ingene bagendesha amavero de course amace tubagarukana mu ikomini iwabo tubahe ikirego gisanzwe ihiganwa ku rukino rwa kurse indi ntumbero yari yo kugira komine ya mumba ironke umugwi w'abantu bashobora gutegura amahiganwa yo ku makinga aricyo gituma mwabonye twatanze amasertifika ku bantu twigishije abakomiseri abamekanisiyeni be n'aba entreneri abahiganywe ni abahungu ijana na mirongo ibiri na batatu n'abige mu munani desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika mugenzi wacu desire hatungimana akoregwe mu ngata na jean claude munyandinda nawe atubwira yagezweho mu gisata ca sport mu gihugu c'u rwanda shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarahagaritswe nyuma y'umunsi wa gatatu gusaba imikino mu itangazo ryasohotse mu ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru gishize rigashyirwaho umukono na minisitiri w'imikino mimoza munyangaju abakinnyi n'abatoza b'amakipe bategetswe gusubira iwabo mu rugo ariko bakabanza gupimwa virusi ya korona ikiguzi kigatangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa iki cyemezo cyo guhagarika shampiyona y'umupira w'amaguru ikiri mbisi cyafashwe nyuma y'uko ubugenzuzi bwagaragaje ko mu makipe anyuranye hari abakinnyi basurwa cyangwa bagasohoka aho basanzwe bacumbitse bikaba binyuranye binyuranye n'amabwiriza yo kwirinda virusi ya korona nyuma y'umunsi wa mbere w'iyi shampiyona ikipe ya rayon siporo yagaragayemo abakinnyi banduye korona kugeza ubu ikaba ifite abakinnyi cumi na babiri barwaye icyo cyorezo tukiri mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru mu rwanda hatangiye irushanwa rya sekafa ku makipe y'ibihugu y'abakinnyi batarengeje imyaka cumi n'irindwi iri rushanwa ryagombaga gutangira ejo bundi ku wa gatandatu biba ngombwa ko umukino ufungura wimurirwa ku cyumweru mu rwego rwo kurushaho gukaza ingamba zo kwirinda virusi ya korona icyo gihe kandi nibwo ikipe ya sudani y'epfo yakuwe mu irushanwa nyuma y'uko bitahuwe ko abakinnyi abakinnyi bayo bane babeshye imyaka bakaba barengeje cumi n'irindwi muri iyi sekafa irimo kubera kuri stade umuganda i rubavu mu mukino w'ikubitiro mu itsinda rya mbere ikipe ya kenya yanganyije na etiyopiya ibitego bibiri kuri bibiri uyu munsi kwa mbere mu itsinda rya kabiri ikipe y'igihugu y'u rwanda irahura na tanzania guhera isaa cyenda n'igice mu itsinda rya mbere harimo kenya uganda na etiyopiya itsinda rya kabiri rikaba rigizwe n'u rwanda jibuti na tanzania tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare umukinnyi moyize mugisha amaze gusesa amasezerano yari afitanye n'ikipe ya skol adria cycling academy ariyo saka mu magambo ahinnye intandaro yo gusezera muri ikipe nk'uko nyir'ubwite abisobanura mu ibaruwa yanditse mu mpera z'icyumweru gishize ngo nitotezwa akorerwa n'umutoza wayo adiriye niyo nshuti moyize mugisha yemeza ko umutoza niyo nshuti yamukubise inshuro nyinshi ikibazo cye akigeza ku babishinzwe ariko ntibagira icyo bakora moyize mugisha wegukanye umwanya wa kabiri mu isiganwa turu y'u rwanda ry'uyu mwaka akaba aherutse no gutwara isiganwa grand prix chantal bia yo muri kameruni azwiho kudaca ku ruhande mu kugaragaza ibitagenda ahangaha yari arimo gusobanura uburyo abakinnyi bakunda kugira ikibazo cy'ibikoresho bikaba byatuma bahura n'ingorane mu masiganwa hari nk'igihe umuntu agira ikibazo nko mu muhanda cy'igare ugasanga abuze igikoresho bamuhindurira urugero nkamugisha nk'ejobundi yakikishije henga y'igare rye kubera yuko nta nta yindi piyesi doneshanje y'igare rye ugasanga igare rye bizongera gukora hashiyeho igihe kuko bazaba bizasaba kuba baje gushaka iyo henga yiwe kandi byagakwiwe na kuba ihari nk'ubu bahita bayimushyiriramo agakomeza kuri pozisiyo nziza y'igare rye abatari bamuha irindi gare rizabanza kumugora mu mukino w'intoki wa basketball ejo bundi kuwa gatandatu habaye amatora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu rwanda abatowe hafi ya bose basanzwe muri iyi komite igiye kuyobora manda ya kane perezida w'ishyirahamwe ferwaba yongeye kuba desire mugwiza ku mwanya wa visi perezida wa mbere hatorwa pascal mugwaneza richard nyirishema ni visi perezida wa kabiri watorewe kuba umubitsi ni alice muhongerwa eme munana ni umujyanama mu mategeko naho umujyanama mu bya tekinike yongeye kuba claudette habimana bakunze kwita bucumu yari Claude Munyandinda i Kigali inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika akaba ari ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro mwazindukanye na jowe diana ninahazwe fasel gebehu niwe yegeranije amajwi yacu twemye ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muroranirwa mu byo murimo byose tunabipfuriza indwi nziza naho ubutaha radiyo ijwi rya amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye iri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu nyifata idatangaje ingingo y'ubutegetsi bw'igihugu ca cuba yo kugira ibiganiro n'abakiri bato baherutse kugira imyiyerekano mu mahoro no mu mutekano bariko basaba ubwigenge mu vyerekeye gushikiriza ivyiyumviro muri ico gihugu yamaze igihe gitoyi mu gihe kiri munsi y'amasaha mirongo ibiri nane inyuma y'inama y'abaserukira abari mu myerekano n'icegera c'umushikiranganji ajejwe imico wa cuba fernando rohas intwaro ya cuba yahisemo kutubahiriza uburenganzira bw'abanyacuba rohas yariyamirije abari mu myerekano agwiza n'ubusa impungenge zabo ku bijyanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro yongera arahakana ibirego ko abapolisi batoteza abantu bigenga bafise ubuhinga butandukanye mu bintu ndangamico muri Cuba benshi mu bagira imyiyerekano n'abanywanyi b'ishyirahamwe San Isidro Movement iryo shyirahamwe rihurikiyemwo abanditsi abantu bafise ubuhinga butandukanye mu bijyanye n'ibintu ndangamico abaririmbyi n'abandi banyagihugu bashavujwe n'inzitizi bashirwa ko n'intwaro harimo amategeko asaba ko imirimo yose iberekeye yandikishwa muri leta mu bihe bya vuba cyane abanywanyi b'ishyirahamwe San Isidro Movement baragize imyiyerekano yo kwiyamiriza igihano cakatiwe abanywanyi bakomeye b'iryo shyirahamwe badaciriwe urubanza harimwo umucurananzi Denis Solis Gonzalez yazize kuba yashikirije ivyiyumviro vyiwe mu mwidegemvyo intwaro y'igihugu ca Cuba yaratoteje akatari gake Solis kubera yashikirije ivyiyumviro vyiwe mu kwiyamiriza iryozwa ry'agateka ka muntu muri ico gihugu akaba yarahagaritswe ku itariki icenda y'ukwezi kw'icumi na rimwe abategetsi b'igihugu ca Cuba bapfunze Solis mu kiringo c'imisi itatu ku buryo atashobora kubonana n'abantu bavuye hanze y'ibohero yarimwo hari imbere y'uko akatirwa gupfungwa amezi umunani ku caha kidasobanutse c'akagagazo abategetsi ba Cuba barahagaritse abamenyeshamakuru n'abaharanira agateka ka muntu batari bake barondeye amakuru yerekeye dosiye yiwe canke basabye ko arekugwa naho leta yishyuye muri ubwo buryo imyiyerekano yerekeye gupfungwa kwiwe no kuba atabwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro buri muri cuba irabandanya ivyo bikaba bituma abapolisi bakora ibitero kandi bahagarika abantu kurushiriza amakungu yari yamirije ikandamizwa rikorwa ku banyacuba harimwo ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu amnesty international ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika bwarerekanye neza aho buhagaze mu itangazo ryanditse umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika mike pompeo yatangaje ko amerika yiyamiriza yivuye inyuma itotezwa rikorwa na leta ya cuba ku banyagihugu bariko bagira imyiyerekano mu mahoro yo kwiyamiriza ifungwa rya denis solis gonzalez aharanira agateka ka muntu amenyesha ko basaba ko leta y'ico gihugu ifuta igihano kidaciye mu mategeko bamukatiye no kumurekura atabibanje gusabwa avuga ko bifatanije n'abanyacuba kandi ko bazobandanya kwiyamiriza ityozwa rigaragara rikorerwa abanyagihugu baba bariko bakoresha uburenganzira bwabo yasavye ibihugu bakorana bigendera kuri demokarasi mu makungu kubandanya kuremera umukuru w'igihugu ca cuba bakongera bakagaragaza ko kubahiriza agateka ka muntu ari ikintu ca mbere gisabwa kugira bashobore gukorana n'intwaro ya castro
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.